iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abadukurikira muri mu rwanda mwatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu wa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema ikiganiro cya none kiribanda kuri ruswa y'igitsina nk'imwe mu nzitizi zituma abagore benshi batinjira cyangwa bakava mu mwuga w'itangazamakuru iki kibazo kiriyongera ku bindi abagore mu itangazamakuru cyane cyane abo mu rwanda bahura nabyo birimo nk'ubusumbane mu mishahara n'ibindi muri iki kiganiro turagaruka kuri izo mbogamizi n'impinduka zikenewe mu itangazamakuru kugira ngo umugore yumve atekanye muri uwo mwuga mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo n'ibindi abagore mu itangazamakuru bahura nabyo bamwe mu bagore bo mu rwanda bashinze ibitangazamakuru batangije umuryango wimok bivuze women media owners for change rigamije gushakira umuti bimwe muri ibyo bibazo no kubikorera ubuvugizi hagamijwe kuzana impinduka ku mikorere y'ibitangazamakuru byo mu rwanda mu kiganiro muri sanga cya none turi kumwe na bamwe mu bayobozi b'ibitangazamakuru b'abagore bari mu ihuriro wimok bari budufashe kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko kuri telefoni kuva i kigali mu rwanda turi kumwe na peace hilary tumwesigire uyu akaba ari umuyobozi w'umuryango w'abagore bashinze ibitangazamakuru mu rwanda wimok madama tumwesigire ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane edi rwema urakoze nawe kuba watuboneye umwanya turi kumwe kandi na regine akari ku mutima uyu ni umuyobozi w'ihuriro ry'abagore bakora mu itangazamakuru cyangwa se mu cyongereza ni women in media platform madama regina ikaze cyane mu kiganiro muri isanga nawe ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane edi rwema urakoze nawe kutubonera akanya muri iki kiganiro kandi turaza kugerageza kuvugana n'abandi bayobozi b'ibitangazamakuru b'abagore kugira ngo nabo baze kudufasha kutunyuriramo zimwe mu mbogamizi abagore bakora mu itangazamakuru bahura nazo ariko reka duhere kuri madamu tumwesigire mujya gutangiza uyu muryango wanyu intego mwiki mwifuzaga kugeraho
urakoze tujya gutangiza womoke women media owners for change twaricaye dusanga hari umwihariko mu itangazamakuru mu gihe uburinganire bugenda bwimakazwa mu zindi nzego mu itangazamakuru niyo uzasanga hari imibare mike cyane y'abagore bitabira itangazamakuru ariko cyane cyane umubare muto ukabije w'abagore bari mu nzego zifite n'ibyemezo by'itangazamakuru turasesengura dusanga hari inzitizi zituma uwo mubare ukomeza kuba mutoya inzitizi zitandukanye zirimo kuba hari ubusumbane mu mu buryo umugore afatwa mu itangazamakuru n'uko umugabo afatwa mu itangazamakuru cyane cyane mu nzego zifatirwamo ibyemezo harimo kuba abagore muri rusange batabona ijwi rihagije mu itangazamakuru ariko noneho tuza gusanga no kuryitabira eh, umubare ugenda ugabanuka kubera ibibazo abaryitabira basangamo muri ibyo ngibyo hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari n'ubwo busumbane navugaga hanyuma turavuga tuti reka twishyire hamwe nk'abagore bamaze gushinga ibitangazamakuru duhuze imbaraga hanyuma noneho tugire ijwi rimwe ri- ri- ri- rikangurira ah, abandi bayobozi bandi bafite ibindi- ibitangazamakuru b'abagabo ndetse rikangurira n'izindi nzego ko iki ari ikintu cyo guha umwanya no kugitekerezaho mu kuzamura umugore uri mu itangazamakuru Hmm.
eh, wa mugore urikora ndetse na wa mugore cyangwa se umukobwa uryiga ushaka kuryinjiramo Hmm.
cyane cyane dukuraho izo nzitizi zose twabonaga urakoze cyane madamu tumwesigire nagira ngo nsabe ah, umwe muri mwe ashobora kuba arimo gukurikira ah, iki kiganiro kuri radiyo wenda iyo radiyo waba uyizimije cyangwa se niba urimo kudukurikira ukoresheje ah, indangururamajwi cyangwa sipika ah, wagerageza ukayikuraho kuko amajwi arakomeza atugarukaho Ah, madama akari ku mutima uyobora ihuriro ry'abagore bakora mu itangazamakuru ariko nanone uri muri uyu muryango wa- w'abagore bafite ibitangazamakuru itandukaniro hagati y'imiryango yombi ni irihe
Ah, urakoze cyane direma ni ukuvuga ngo ah, wimok ni organization igizwe n'abagore bafite ibitangazamakuru gusa ariko women in media platform ni organization igizwe n'abagore bose bakora mu itangazamakuru ni ukuvuga ari abanyamakuru ari n'abagore bose bakora mu itangazamakuru ah, bashobora kuba bakora muri finance bashobora kuba bakora n'ahandi ubishaka wese abo bagore bakorera mu itangazamakuru bisanga muri women in media platform Hmm. hanyuma pisi ah, wari uvuze kuri ah, bimwe mu bibazo cyangwa se imbogamizi ah, zatumye mufata iki cyemezo cyo kwishyira hamwe mwebwe nk'abayobozi b'ibi bitangazamakuru kugira ngo mugerageze ah, mukore ubuvugizi ku bibazo abagore bakora mu itangazamakuru bahura nabyo kugeza kuri uyu munsi ah, mwavuga ko ibintu bihagaze gute
kugeza kuri uyu munsi hari intambwe igenda iterwa turayibona eh, kuko usanga du- turimo turakorana n'abandi banyamakuru eh, cyane cyane ariko abayobozi bafite ibitangazamakuru Hmm.
icya mbere ni ukubakangura kubare- kubereka ikibazo gihari batangiye kubyumva eh, batangiye kubona ko hakenewe igisubizo iyo ni intambwe ikomeye cyane Hmm.
batangiye mbese gukorana natwe mu buryo bugari bushakisha igisubizo kugira ngo ba bakobwa eh, n'abagore biyumve mu mwuga w'itangazamakuru hari ibikorwa bitandukanye hari amahugurwa atandukanye yakozwe ariko ubu ngubu igihari eh, ku bijyanye n'icyo twakwita ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se eh, riganisha ku gutoteza umuntu riganisha ku ishimishamubiri ari byo mu cyongereza bita sexual harassment Hmm.
hari training zabaye hari ikiganiro rusange eh, national dialogue yabaye kuri icyo gikorwa hari na gender desk Hmm.
gender desk nakwitwa ngo ni ni nk'inzu twashyizeho irimo umu- umupsikologe Hmm.
wakira abavictimu ba ba sexual harassment bakora irya hohoterwa ritoteza rish- riganisha ku ishimishamubiri hanyuma akabakira akabasubiza mu buzima busanzwe iyo bahungabanye Hmm.
hari no gufasha ibitangazamakuru ubu tumaze gufasha ibitangazamakuru mirongo ine kugira antisexual harassment policy kugira polisi cyangwa se politike yo guhagarika cyangwa gukumira no kurwanya rya hohoterwa rijyanye n'itotezo riganisha ku ishimishamubiri kugira ngo aba abinjira mu mwuga w'itangazamakuru n'abawurimo bawiyumvemo Hmm.
kandi bumve ko bakorera ahantu eh, bafite umutekano uhagije ndetse eh, du- n'ibiganiro birakomeza birakomeza kugira ngo turebe ko iki kibazo tucyumva kimwe eh, kandi tu- dufatira- dufatana- dufatanya twese mu kugikumira no kukirwanya Ah, pisi iki kibazo kiri ku ntera eh, i- i- imeze ite ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo cyaba ah, imbogamizi ah, ku bana b'abakobwa cyangwa se abagore bifuza kwinjira muri uyu mwuga
ni ikibazo eh, gikomeye dukurikije ubuhamya tugenda tubona eh, kuko abatanga ubuhamya bagaragaza ko eh, ba- babikorewe Mm.
Eh, hari abagabo ne- n'umusibe ejo hari abo twahoze tuganira hari abagabo bagaragaza ko bakorewe ihohoterwa biganisha ku ishimishamubiri ndetse hari n'abagore babigaragaza Mm.
eh, wenda guhita mbona imibare mu ka- mu- muri aka kanya bishobora guhita bingora ariko ntabwo ari ikibazo gikorwa eh, na- gikor- gikorwa n'abagabo gusa bagikorera abagore gusa Mm.
ahubwo ni iki- ni ikintu gikorwa ku mpande zombi eh, gikorwa n'abagabo ndetse kikanakorwa n'abagore ariko abagore nibo bafite umubare umubare munini wagiye wibasirwa Mm.
mu buhamya rero tugenda tubona Mm.
ubona ko eh, iryo hohoterwa ntabwo risa n'irindi hohoterwa risanzwe dusanzwe tuzi ahubwo n'irya hohoterwa rigoye no kubonera ibimenyetso Mm.
n'irya hohoterwa eh, rishobora gukorwa mu magambo n'irya hohoterwa rishobora gukorwa mu mu- mu bikorwa hakoreshejwe ibice by'umubiri Mm.
eh, cyangwa se mu nyandiko no mu no mu mvugo cyangwa se mu bimenyetso Mm.
akenshi rero ibikorwa bi- byakoreshejwe amaboko bishobora kubonerwa ibimenyetso ariko ibyavuzwe cya- ibyakozwe hakoreshejwe amagambo guhoza ibyakozwe umuntu ku hakoreshejwe nkeke ibintu nk'ibyo ibimenyetso, akenshi biragora kubona ibi- ibimenyetso Mm. Ah, hanyuma ah, madame ah, akari ku mutima wowe ah, uhagarariye mu rwego ah, eh, rurambuye abagore bose bakora mu mwuga w'itangazamakuru ibi bibazo peace avuga cyane cyane bijyanye ah, na, na ruswa ishingiye ku gitsina ishimisha mubiri n'ibindi abo banyamuryango banyu ibyo bibazo babibagezaho
Ah, urakoze cyane mbere y'uko wenda mubwira ah, uburyo bihagaze mu kubitugezaho nagira ngo nkubwire ko hari n'indi ah, organisation ya gatatu dufatanya ni ukuvuga ngo nayo yitwa ah, arfem arfem ikaba ah, yarashyizweho ah, hagendeye ku masezerano ah, i- i- ajyana n'uburinganire n'ubwuzuzanye eh, yakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ngira ngo Eh, afem rero ikaba ariyo yari inasanzwe ihari n'ubu biracyahari ikaba ahanini eh, iyo dukora usanga twebwe uko turi organizasiyo eshatu twuzuzanya ariko tukanagira ibice ibisata bitatu bitandukanye afem igakorera kuri advokasi ibijyanye n'amategeko ibijyanye na polisi ibijyanye na guidelines hanyuma ah, wimok igakora ah, ku bijyanye ah, n'ishyirwa mu bikorwa z'izo polisi hanyuma noneho ah, wmp igakora ku bijyanye ah, na empowerment ah, of ah, female journalist ah, n'abandi bagore ubwo bakorera mu ni uguha- ni itangazamakuru uguha ubushobozi n'ubumenyi abagore bakora mu yego itangazamakuru Mm.
byiza cyane noneho rero ah, ari muri wimok ari muri wmp ari no muri rfm hose usanga ikibazo nyamukuru cyajyaga kihaba ni uko abagore bajyaga babura n'aho baripotinga bakabura uwo babibwira bakabura uwo bisanzuraho kuko usanga uwo uri bujye kuregera ahanini ari nawe wari gukoreye iryo hohoterwa ugasanga niba ari umunyamakuru waguhohoteye mugenzi wawe w'umugabo afite n'indi poste yokitse mu kinyamakuru mu gitangazamakuru ukoramo ukabura uwubibwira wagira ngo uramureze abandi bagabo bagenzi be bakamushyigikira ugasanga rero bafite ipfunwe ryo kuvuga ibyabakorewe ariko ah, tumaze kumvikana muri izo organizasiyo eshatu moka ishyizeho gender desk twatangiye kwakira bake bake Biraba- riracyari mike cyane ntabwo barifungura ngo batubwire ndetse niyo twagerageje no gufata ubuhamya bumwe na bumwe buturuka mu ba mu ba mu bagore bakora itangazamakuru ariko ntibashaka ko biba open ngo bivugwe eh, kuko bamwe batekereza ko bari butakaze akazi abandi bagatekereza ko bari busuzugurwe ni- n'abandi bantu bakagenda bamenya kesi zabo bikabatera ipfunwe ugasanga rero nyine ntibashaka kuvuga eh, kuri iryo hohoterwa bahitamo kwicecekera ariko ntihabuze kesi twakiriye Uh, muri gender desk uh, muri wimok hari kesi zakiriwe uh, zinakorwaho ariko ah, turacyakomeje urugamba rwo gusansibiriza abakobwa abagore abahungu ndetse kugira ngo nabo babashe kubivuga babashe kuripotinga ku ku- ku bijyanye na sexual harassment yabakorewe cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryabakorewe cyane cyane abagore n'abakobwa kuko twebwe nibo tureberera urakoze cyane mu kanya turakira cyangwa se turafungura amatelefoni yacu ku bakunzi b'ijwi ry'amerika ariko pisi kuri iyo ngingo ah, akari ku mutima yari avuze yuko ah, nubwo benshi mu bagore bakorerwa iryo hohoterwa ariko haracyari ikibazo cyo kuba batanga ayo makuru kugira ngo abo babikoze babe bakurikiranwa ni iki mukora kugira ngo abagore batinyuke Ah, cyane cyane ko benshi ah, impamvu bata- ba- badatanga ayo makuru ni uko baba bavuga ko akazi kabo bashobora kugatakaza cyangwa se n'ibindi bakaba ba- bashyirwa mu kato cyangwa se sosiyete ikababona ukundi Ah, ni iki mukora kugira ngo muhumurize abo bagore bumve ko banatanze n'ayo makuru akazi kabo bazagakomeza ntibazagatakaza
Mm, urakoze ah, reka ariko mbere y'ubusubizo mbanza ngaruke no ku mibare ku bushakashatsi bwakozwe n'umuryango wa nifura ah, mu rwanda byagaragaye ko abagabo makumyabiri na bane ku ijana bakora umwuga w'itangazamakuru bakorewe iryo hohoterwa riganisha ku ishimishamubiri Mm.
ah, rikoreshejwe amagambo makumyabiri na bane ku ijana ah, mu gihe cumi na babiri n'ibice bibiri ku ijana bo byakoreshe- bak- hakoreshejwe kubakoraho Mm.
kubakoraho kubakora mu- ku gituza cyangwa se n'ibindi bice bigize umubiri abagore abo ni ari mirongo abagore ine b'abayobozi n'irindwi cyangwa se abayo- abagore babikorera abagabo
Abwo- ni abagore babikorera abagabo Eh, ariko ni abagabo babikorewe batanze ubuhamya ko babikorewe mm, makumyabiri na bane ku ijana mm, bakorewe iryo hohoterwa hakoreshejwe amagambo cumi na babiri n'ibice bibiri ku ijana barikorewe hakoreshejwe kubakoraho mm, hanyuma abagore mirongo ine n'ibice birindwi ku ijana nabo bakorewe iryo hohoterwa riganisha ku ishimishamubiri hakoreshejwe amagambo mirongo itatu na babiri ku ijana barikorerwa hakoreshejwe ibikorwa ngarutse ku cyo wari ubashije rero ni ukuvuga ngo aba bantu bose ari abagabo ari abagore mirongo itatu na batatu n'ibice bitatu ku ijana nibo bashoboye kuvuga ku byabakorewe nibo bashoboye kubivugaho abandi bahisemo guceceka Eh, mu mu bushakashatsi ndetse no mu byo twebwe twagerageje kuganira nabo eh, tunasesengura muri iki gihe tumaze ni igihe ki- tumaze imyaka ibiri turimo tuga- dukora ibiganiro kuri iyi sexual harassment kuri iri hohoterwa riganisha ku ishimishamubiri mm.
benshi batubwiye ko batinya kuvuga harimo gutakaza akazi harimo no kuba eh, batinya i- i- guseba eh, babakorera icyo bita bullying ku kongera kubatoteza kuri irya hohoterwa bakorewe eh, bababwira ko babeshya cyangwa se babita andi mazina icyo rero dukora ni iki icyo dukora muri agenda desk twashyizeho umurongo wa telefone utishyurwa umuntu ahamagaraho mu buryo buri confidential uburyo bw'ibanga agahura n'umupsicologue mu buryo bw'ibanga akabasha kuganira nabo twashyizeho kandi uburyo bwo kugira ngo ba- noneho batugereho icyo dukora eh, kugira ngo babashe no kubivuga binamenyekane ni i- ibiganiro hagati y'abagore gusa hanyuma n'ibiganiro hagati y'abagabo Mm.
Eh, umwaka ushize twaganiriye n'abagore gusa hanyuma baduha ubuhamya baduha amakuru y'ibihari baratubwira tuza kuganira n'abagabo nabo baratubwira usanga nubwo tugerageza mu buryo bwo kubafasha kuvuga usanga abagore iyo bari bonyine barisobanura pe bakavuga ibibakorerwa bagafata umwanya baka- eh, bakagaragaza n'amarangamutima Mm.
byagera ku bagabo nabo bakabivuga ariko eh, itandukaniro ririmo muri ibi biganiro tugira usanga hari abagabo bavuga bati ugize amahirwe ukabona umugore uguhohotera
Ah, peace eh, ndibaza ko ukazibona abana Mm, ukumva ko hariho bamwe bashi- ba- batumva ko ha- hari icyo bishobora kubanziriza mu kazi ahubwo babibona nk'inyungu abandi bakabibonamo ko ari ikibazo ariko hakagira n'abagabo twabonye bavuga bati ahubwo ni amahirwe kuba wabona umugore uza agukorakora cyangwa se akubwira amagambo ah, akwereka ko akwifuza mm, urakoze urakoze cyane peace Uh, Hilary Tumwesigire ni umuyobozi w'umuryango w'abagore bashinze ibitangazamakuru mu Rwanda turimo turaganira ku kibazo kijyanye na ruswa y'igitsina nk'imwe mu nzitizi zituma abagore benshi batinjira cyangwa bakava mu mwuga w'itangazamakuru kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza reka dufate Eric wiriwe neza mwiriwe cyane uri hehe
jewe ndi nyarugusu muri tanzania mu nkambi y'impunzi ni amahoro
na gahengwe ikibazo cyawe
ikibazo cyanje Mm.
kuki mwahisemo kuvuga kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru
kuko abanyamakuru nabo ni kimwe mu gice kigize sosiyete eh, y'abanyarwanda y'abarundi cyangwa se y'abatuye isi kandi henshi mu bihugu itangazamakuru barifata nk'ubutegetsi bwa kane ibibazo ba- bafite rero ni ibibazo biba bikwiye kuganirwaho
ego icyo kibazo mugabo mwawe kukibaza muri rusange mu byerekeye ubuzi bwose bwose bwose kabisa je ndabona kirahari ku bwinshi cyane Mm,
ego kirahari ku bwinshi kandi kiragoye no kurwanya kurusha iyindi ruswa isanzwe icyo ki- icyo kiganiro naragikoze niba utarakurikije ijwi ry'amerika wenda niho wagize amahirwe yo kugikurikira ariko twakiganiyeho nacyo mu buryo burambuye ah, mu rwego rusange ego Mm. ikibazo ufitiye aba batumirwa bacu
ikibazo mfise ni uko bafise umugambi nyabaki wo kukirwanya
urakoze cyane eric ubwo baragerageza bagusubize nubwo byinshi bari babinyuzemo ariko reka dufate na siriro muvunyi wiriwe neza
mwaramutse neza yego ah, uri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza ikibazo cyawe
ese nagira ngo mbaze abo batumiza Mm.
ese kugira ngo babite- batekereze kuba ba- bakora ubwo buryo nyine bwo kuba ba- bakwihuriza hamwe bagasa nk'aho ba-
telefoni yawe irimo iracika Ah, Si- siriro uranyumva siriro ndibaza ko telefoni ye ah, ikomeje gucika ubwo telefone ntabwo iri kunkundira ntabwo ndi kubumva sinzi noneho ndakumva noneho ndakumva baza ikibazo cyawe mu magambo magufi cyane kugira ngo Ntabwo numva ntabwo numva uranyumva Ah, siriro ndibaza ko tumubuze kuri telefoni Ah, madame regine ah, ah, uyu eric we ya- yatubazaga impamvu twahisemo kwibanda ku ba- ku banyamakuru Ah, ah, nibaza ko icyo ki- i- i- ibyo yabazaga nabimusubije ariko nagira ngo ah, mubaze mvugana kare na pisi yambwiye ko ah, iki kibazo ah, cy'ihohoterwa riku- rikorerwa abagore bari mu itangazamakuru eh, abagore badahura nacyo gusa igihe bageze mu itangazamakuru ariko no mu mashuri y'itangazamakuru ibyo bibazo bahu- barabifite Ah, wagira icyo ubivugaho
urakoze edi ni ukuvuga ngo iki kibazo ntabwo ushobora kugitandukanya n'ibindi bibazo na- n'izindi ah, area z'akazi ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu itangazamakuru gusa ah, kuko ah, ahantu hose duhereye nko ku itangazamakuru ni umwuga wamenyerewe gukorwa n'abagabo ubu ngubu turacyafite umubare muto w'abagore bakora itangazamakuru kugeza ubu imibare igera kuri makumyabiri n'umunani ku ijana mirongo itatu ku ijana ni ukuvuga ngo mirongo irindwi ku ijana bisigaye ni iby'abagabo abagabo rero mu isi yabo bamenyereye ko ari bo bashoboye kugira ngo bahe sipesi umugore bumve ko umugore ashoboye bi- ni inzira ndende bifata igihe ntabwo ari ibintu bihita bikorwa ako kanya muri ibyo ibyo byose rero iyo akorana n'umugore agira tandansi yo kwizera ko umugore ntacyo ashoboye kugira ngo agire icyo ashoboye ni uko umugabo abigiramo uruhare akagufatiranira muri kwa kundi waje ntur- nturamenyera akazi cyangwa se nturamenyera mikiseri cyangwa se uranayimenyereye ariko hari ibindi uri busabwe kujya kuri terrain kugira ngo akohereze kuri terrain ukore inkuru washatse gukora ah, birasaba ko abanza akakwereka ko wenda udashoboye kuko uri umugore akayasaninga umugabo ibyo ngibyo bigatuma ah, asa naho akwereka ko wowe udashoboye muri kwa kugira ngo rero nawe ugerageze kugira icyo ubona uburyo wakora ukaguma mu kazi rimwe na rimwe abakobwa n'abamama bakabyihanganira agapyinagazwa nyuma akazaza rero amwereka ati akamusoma cyangwa se akamukorakoraho cyangwa se agashaka ko bahana gahunda bagahura nyuma y'akazi ibyo byose ari ukugira ngo akunde amuhe bya bindi yemererwa abigire nk'aho ari faveri nk'aho ari ibintu ari bumufashemo aho rero niho rizamukira mu myuga yose rero irimo abagabo benshi usanga ibyo bihari iyo urebye gahunda y'igihugu cy'u rwanda ni gahunda nziza izamura umugore mu iterambere agafatanya n'umugabo bakazamuka bakazamura igihugu rero kugira ngo ubyumvishe abandi bantu bo mu nzego zo hasi batari abayobozi bo mu nzego za leta kubyumvisha abaturage hasi mu mirimo itandukanye ni porosesi ni ibintu bifata urugendo ni ibintu usanga bisaba guhozaho ntabwo wavuga ngo biri gusa ngo ni itangazamakuru ahubwo biri ahantu hose hari meyiri dominatedi cyangwa se hari meyiri hari abagabo benshi kurusha abagore bikavuga rero ngo nubwo harimo abagabo bahohoterwa ariko ni bake ugereranyije n'umubare w'abagore nko mu bushakashatsi awimu iherutse gukora ni asosiyasiyo y'abagore ni oruganizasiyo nayo ikorera mu itangazamakuru ikaba iri bezi mu bwongereza yaherutse gukora ubushakashatsi itewe inkunga na foyo insitituti mu bushakashatsi yakoze awimu yagaragaje ko abagore mirongo ine na bane ku ijana bamaze kugaragaza mu rwanda bagaragaje ko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mirongo ine na kane ku ijana ni umubare munini kuko abatabivuga abahitamo kudasubiza ibibazo bya risaci cyangwa by'ubushakashatsi nibo benshi bivuga rero ngo abo ni abagaragaye ikibazo kiba gihari noneho iyo tukivuze mu itangazamakuru bituma kigendera hamwe no mu zindi nzego z'imirimo zitandukanye urakoze urakoze cyane akari ku mutima kuri telefoni dufite na kwizera laki wiriwe neza
rwema uri hehe
ni mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga ikibazo cyawe
iyo turebye dusanga wenda ruswa ahanini igaragara muri za segiteri pirive ese hagakwiye kubaho ko abo bantu bakwa ruswa ibigenda ruswa y'igitsina bagakwiye gutinyuka bakajya batanga amakuru ku nzego zibishinzwe kuko ibyo bintu bikiba kuko iyo urebye usanga ruswa y'igitsina gikimara no uyitanze hagashyira igihe kinini ibimenyetso birabura bagakwiye kujya bakorana n'inzego z'ubuyobozi bagatanga amakuru ibyo bintu bikiba bakanagabanya ikintu hagakwiye kubaho uburyo bw'imitangirwe y'akazi buvuguruye ku buryo umukozi atabasha kuba yagira na kontakite ahanini n'umukoresha we ruswa iyo urebye umuntu iyo aguhaye ruswa ntabwo uba ukiri umukoresha we ahubwo asa nk'aho agiye no kuba umukoresha wawe kuko nta n'icyubahiro wongera kumugiraho nagira inama rero abantu ko bagira umuco w'ubunyangamugayo bakajya birinda kwaka ruswa n'abazatse nabo bagatangirwa amakuru hakiri kare nicyo igitekerezo nari mfite murakoze ukunda kumva mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga urakoze cyane kwizera laki madamu pise wenda hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya bya laki aho avuga ko nko mu kazi cyangwa se mu gutanga imirimo abakoresha batari bakwiye no kubonana n'abo bazakoresha ariko nanone mu byumweru nka bitatu bishize nakoresheje ikiganiro nk'iki mvugana n'umwe mu bakozi ba Transparency International ni ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda tuvuga kuri iki kibazo umuntu twavuganye yagaragaje ko ruswa ishingiye ku gitsina mu rwanda abantu ni nk'aho bayifashe nk'ikintu gisanzwe ku buryo umuntu yumva ko kugira ngo abone akazi runaka hari icyo agomba gukora kugira ngo ako kazi kaboneke icyo gihe ibyo ntibizabangamira iyi gahunda murimo yo kugerageza gukangurira abantu kuba bajya batanga amakuru ku bibakorerwa
urakoze birumvikana ko bishobora kubangamira gahunda yacu turimo ariko ruswa y'igitsina tugenda tuyumva ahantu henshi hatandukanye mu zindi nzego zitandukanye ariko noneho ngewe ngarutse mu itangazamakuru yagiye igaragara kugira rero iyi ruswa y'igitsina nayo itazatubangamira mu kurwanya na ririya hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri icyo dukora dukorana n'izindi nzego hari rwanda media commission kuko aho twaboneye ko iyi ruswa aho izira twasanze hari umuyobozi w'igitangazamakuru ugira gutya agasabira umunyamakuru ikarita y'itangazamakuru atari wa muntu itegeko risa nk'aho riha bwa burenganzira mbese we akagaragaza ko ni umuntu wize amashuri asanzwe ariko noneho hari tureyiningi y'itangazamakuru yakoze ni umunyamakuru wanjye bakabasabira amakarita y'itangazamakuru wa muntu akaba nta nkuru azakora wa muntu akaba ari uwazohereza mu mahugurwa akabona iyo peviyemu akamuha oporutuniti zitandukanye ariko akamukoresha imibonano mpuzabitsina ibyo byaragaragaye dukorana rero na rwanda media commission mu kugenzura neza aba bantu bahabwa amakarita kuko ni abanyamwuga barakora ikindi ubu ngubu hari steering komite iriho irimo gushyirwaho ku rwego rw'igihugu yiga noneho ku rwego rusange rw'itangazamakuru mu gihugu bitagarukiye gusa ku byo umumoko ikora kureba ese iyi ruswa y'igitsina ihari turayikumira gute icya mbere ni uguha ubushobozi abagore n'abagabo bari mu itangazamakuru kuko iyi ruswa y'igitsina ishoboka cyane iyo abantu bafite ubushobozi buke haba ari ubushobozi bw'amafaranga haba ari n'ubushobozi mu mitangire ya serivisi mu kazi bakora ni nacyo kintu cyahagurukije umoke kugira ngo turebe ibi bibazo ari ruswa y'igitsina ari n'iri hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri birimo kudindiza rya terambere ry'itangazamakuru dushaka birimo biratuma wa muntu ukora wa mwuga w'itangazamakuru yaranawigiye atabona umushahara we nk'uko bikwiriye kubera bwa busumbane birimo biratuma abantu bamwe bitanga bagatanga imibiri yabo kugira ngo byibura ngo babone ayo mahirwe cyangwa babone izo oporutuniti ni nabyo byahagurukije bakisipuresi bakisipuresi ni umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro iza gukorana natwe regine yabivuzeho ukuntu dufite twubatse sinaji irimo wimeni media organizations eshatu bakisipesi iza gukorana natwe ariko ifite porogaramu y'imyaka itanu yo kuzamura ryatangazamakuru ubushobozi cyane cyane kuko iki ni ikintu kigaragara kugira ngo umuntu ajye gutanga ruswa y'igitsina ni uko icya mbere nta performance cyangwa se nta kompetanse aba afite ubushobozi n'umusaruro imuha bwa burenganzira mu gukora ka kazi noneho akumva yagakora akoresheje anyuze mu zindi ngiro guha ubushobozi abagore ari abanyeshuri bari mu itangazamakuru ari abagore bari mu itangazamakuru ndetse n'abagabo badasigaye nibyo twabonye ko bizahagarika iyi ruswa y'igitsina ariko noneho tukanarwanya na rya hohoterwa rindi rigenda rigaragara riganisha kwishimisha mubiri urakoze cyane peace hilary tumwesigire umuyobozi w'umuryango w'abagore bashinze ibitangazamakuru mu rwanda ntangira ikiganiro nari nababwiye ko nza kugerageza kuvugana n'abagore batandukanye bari muri uyu muryango kuri telefoni turi kumwe na mukanzayire imakire mwiriwe neza
neza ni mukazayire cyangwa ni mukayizire mumbabarire ni mukazayire mukazayire mumbabarire
yego nta kibazo yego turimo turaganira kuri iki kibazo cy'ingutu ahanini kijyanye na ruswa y'igitsina uyobora ikinyamakuru ubumwe doti komu gikorera ku muyoboro wa interinete wowe nawe nk'umugore ukora mu itangazamakuru gerageza utubwire wowe uko ubona iki kibazo
iki kibazo uko kigaragara kimwe n'abandi bagore nk'uko bivuze kiragaragara umuntu utaragikorewe nyir'izina ariko azi umwe cyangwa babiri bagiye bagikorerwa ku buryo ubona ko biba inzitizi ku bantu bamwe agafata umwanzuro ushobora kumubaza se kuki naguherukaga mu itangazamakuru utakomeje cyangwa se kuki wize umwuga w'itangazamakuru wize itangazamakuru muri kaminuza ukaba utaraje kuyikora ukumva abantu batandukanye ndi muri stage narawukoze mbona harimo harasimenti harimo iryo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ati ndabiruka mbona ntakomeza n'undi ukumva ukumva harimo amayemema atari makeya yagiye ahura n'iki kibazo cy'ihohoterwa mu itangazamakuru cyane kubera ko ari umwuga werekera bakoramo puratike umuntu ari mushyashya cyane cyane niho wabonye bibaho cyane umuntu ajya kumwerekera cyane ko twasanze abagore bari bakeya none iyo binjiye usanga abari bakuru cyangwa abateye imbere abasinya janalisi abenshi ni abagabo ni igitsina gabo none ugasanga iyo agiye kumwerekera umushyashya waje ariwe mugore ugasanga haramuha urwaho rwo kuba yamukorera iyo harasimenti ariko byitwa ko ari mu kazi runaka ari kumwerekera
hanyuma imakire hari n'abakunze kuvuga ko harimo elema cyangwa se ibijyanye n'ubukene ikibazo cy'ubukene ugasanga umuntu aravuga ngo aho kugira ngo aka kazi nkabure reka nemere ntange iyi ruswa cyangwa se icyo ari cyo cyose yatanga kugira ngo ako kazi akabone icyo gihe guhuza ubwo bukene ariko nanone n'izo ndangagaciro z'itangazamakuru abantu badakwiye guhohoterwa kugira ngo babone akazi ni iki mukora kugira ngo mwumvishe abo bayobozi b'ibitangazamakuru cyangwa se n'abandi bireba mu gutanga akazi ko abantu bagomba kubaho ikiremwamuntu kigomba kubaho
ya byose icyo duheraho icya mbere ni uko hariho abantu bamwe batari banazi ko ari umuhohoterwa akumva ko byaba ari nko gutebya cyangwa burage cyangwa kwisanzura ikintu cya mbere twabanje gukora ni ukumvisha gusobanura ihohotera rishingiye ku gitsina n'iki mu gihe umuntu agukoreye gutyo ukumva abangamiwe banza ukamenya kugira ngo abantu bamenye nibura iki kintu cyajyaga kimbangamira cyitwa ihohoterwa kibangamira uburenganzira bw'umuntu kibangamira n'uburenganzira bwo kubaho n'imikorere ntabwo wakoranye n'ihohoterwa rero ikintu cya mbere dukora ni ukugisobanura ko muri sosiyete yacu wasangaga ibintu byitiranywa ngo gutebya ngo waba umukozeho umuntu akakubwira ngo hoya ntuzongere ukumva umuntu arakwisenga ni igishura ngo ntabwo azi gutera burage noneho ikintu cya mbere nyamukuru ni ugusobanura iki kintu ngo ni igishegabo n'ibindi
ni ukubanza rero tugasobanura itari cyo naho ubundi umuntu yamaze kumenya uburenganzira we aho butangirira n'aho birangirira bisobanura neza ko bisobanura neza ko nyine byanze bikunze yamenya umuntu agiye kurengera ibyo atakagombaga kumukorera amenya ko yahohotewe hanyuma icyo wari uvuze cy'ubukene byanze bikunze ubukene burimo irema y'ubukene irimo cyane kuko niba umuntu yumvaga ari ahantu avana amafaranga niyo ataba menshi kuko n'igiciro itangazamakuru ryacu abantu bavuga ngo barahembwa amafaranga n'ubundi ntabwo ari hejuru ariko ajya kureba ayo yabonaga uko yaba angana kose akumva kuyareka yakwemera agahohoterwa agatanga ibyo bamusabye kugira ngo ntakomeze kuko nta yindi mibereho aba afite ariko yararamutse afite ubushobozi bundi ari uguhitamo yahita abyihorera rero niyo mpamvu ikindi dukora cyane ni ukureba uburyo abantu abagore igitsina gore cyabona ubuzima akabona amafaranga ashobora kumubeshaho ariko akamenya no kuvuga hoya akavuga uti hano uri kurengera nubwo bicoga kuri kunyigisha uburyo bakoresha iki gikoresha iki n'iki hoya uri kurengera nturengeye hano kuko mu burenganzira bwanjye urabuhohoteye niyo mpamvu ibyo bintu bibiri tubijyana umuntu akamenya uburenganzira bwe akamenya no guhohoterwa icyo biba bivuze kugira ngo igihe runaka nibijya kumugeraho azatange iyo esipasi avuga icyo yawirengera urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika hari indi ntwari ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko tutamufite kuri telefoni pisi hilari ibyo ibyo imakire yari avuze byo kugerageza gusobanurira sosiyete nyarwanda kumenya gutandukanya cyangwa se kumenya sipesi y'umuntu kumenya aho umurongo ntarengwa umuntu atagomba kurenga kugira ngo abe yakwinjira mu bijyanye mu byitwa ko agohoteye mubisobanura gute ese hari ibyo mumaze kwandika mwagaragaza ku buryo n'umunyamakuru yavuga ngo kanaka ibyo yankoreye amaze kurenza uwo murongo ku buryo bibaye ngombwa ko natanga n'ayo makuru nayatanga
murakoze izo antisexual harassment policy cyangwa se politiki zo kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku ishimishamubiri twakoze mu bitangazamakuru mirongo ine zirahari n'inyandiko ni inyandiko zikubiyemo ibisobanuro by'ibi bikorwa uko bikorwa uwo bishobora gukorerwa n'ushobora kubikora hanyuma izo nyandiko kandi zigasobanura ko ibi bintu ntabwo ari byo kwihanganirwa kuko usanga hariho abavuga bati se nk'umuntu aje ku kazi yambaye nk'umwenda mugufiya ubwo we ntabwo aba aguharasinze dusobanura ko icyo gihe buri gitangazamakuru kigomba kuba gifite amategeko kigenderaho agenga abakozi bacyo ariko kuba umuntu yambaye ijipo ngufi ntabwo bw'ubu uburenganzira bwo kuba wamuhohotera ni zero tolerance hanyuma izo nyandiko nanone zisobanura uburyo bwo gutanga ibirego uburyo niba hari uwakorewe icyo cyaha hari disiplinari komite cyangwa se komite ishinzwe imyitwarire y'abakozi n'abanyamakuru kuko nta nubwo twigisha abanyamakuru gusa bo muri icyo gitangazamakuru n'abakozi kugera no kuri wa wundi ukora ya mirimo yindi y'amasuku abo bose turabahamagara tukabigisha tukabaganiriza kuko nawe byamubaho cyangwa se nawe akabikora uburyo bwo gutanga ikirego ikirego gishobora gutangwa mo imbere mu kigo mu buyobozi bw'itangazamakuru cyangwa se muri iyo komite ndetse n'ikirego gishobora kuva aho ngaho bakagiha umurongo kujya no mu zindi nzego z'ubutabera iyo bikomeye kuko izo kese nazo zaragaragaye hanyuma noneho n'igihe habayeho n'iryo hungabana hari iyo genda desike bakamufasha uwakorewe ihohoterwa akayigeramo ikindi buri gitangazamakuru twagiye duhugura abo twita muri ibyo bitangazamakuru mirongo ine twatangiriyeho abo twita ba foko polisi bafasha victims kubaha amakuru y'aho no kubafasha kugera kuri za nzego izo zose nababwiye zishobora kwakira cya kibazo zikagikemura ikindi kintu ubu mu kwezi kwa cumi na kabiri turaza kuronshinga agatabo turatangaza agatabo ku mugaragaro ni agatabo gakubiyemo ibisobanuro by'uko icyo cyaha giteye by'uko iryo hohoterwa riganisha kwishimisha mu bintu giteye hari ndetse n'icyo amaposita zindi ku buryo wiyita mu kinyarwanda bamanika mu bitangazamakuru ibyo byose tuzabisohora muri ukwezi kuzaza kwa cumi na kabiri mu bitangazamakuru uwinjiye aba abona ko icyo gitangazamakuru yinjiyemo ntabwo yemerewe gukora igisa cyose n'ibisobanuro biri muri ya nyandiko hano bigaragaza byahohoterwa biganisha kwishimisha mubiri madama pisi ntanze nk'urugero aho nkorera hano ku ijwi rya amerika dufite amabwiriza runaka ndetse buri mukozi wese hari amahugurwa ategekwa ntabwo ari ukuvuga ngo urahitamo cyangwa se ntuhitamo ni itegeko ko buri mwaka ayo mahugurwa ugomba kuyakora ahanini ajyanye n'ihohoterwa rishobora rishingiye ku gitsina n'ibindi n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose rijyanye n'umukozi ibintu nk'ibyo mutekereza ko mwabitangiza mu bitangazamakuru ku buryo abantu amaze kubona akazi ayo mahugurwa yajya abaho kandi akabaho wenda buri gihe cyangwa se akaba ingarukamwaka
umbajije nayo ntarasoza kuko muri iyo polisi harimo nyine ko na indagishoni umukozi mushyashya muri terime de reference tamuzi ofu referensi bamwangaza kuza gukora bigomba kugaragaramo ikindi iyo aje ya mahugurwa babaha mbere nabwo bagomba kumuhugura ikindi hari icyo twise rifresha kosesi ayo mahugurwa nyine ahoraho yo kubafasha gukomeza kumva neza neza ko iryo hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri ritemewe mu gitangazamakuru noneho twe ntabwo tubafasha kumva ko ari abo uri mu gitangazamakuru gusa dushyiramo n'abaturuka hanze kuko twasanze umuntu ufite kampani nini runaka ashobora gukoresha ubwo bubasha bw'amafaranga yinjiza muri cya gitangazamakuru nawe akaba yakora rya hohoterwa wa muntu ufitanye amasezerano yinjiriza cya gitangazamakuru ubwo rero turenga n'abari mu gitangazamakuru tukagaragaza n'abari hanze niko iyo polisi iteye no muri ibyo bitabo rero turabisobanura ni ibitabo bifasha ni ibitabo by'imfashanyigisho gide zipriventinga cyangwa se zikumira iryo hohoterwa riganisha kwishimisha mubiri ni agatabo gatoya umunyamakuru ashobora kugendana mu mufuka igihe cyose akaba yashobora kugasoma ni agatabo ashobora gusanga hari hose noneho n'izo mpapuro nini cyane zimanitse mu bitangazamakuru kugira ngo ubwo butumwa buba ari ubutumwa buhoraho atari ubutumwa bw'igihe kimwe gusa ahubwo buba ari ubutumwa buhoraho umunyamakuru abifate nko ku muntu umukiriya asoma bibiriya n'umunyamakuru abifate nka bibiriya y'itangazamakuru urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika jean claude wiriwe neza uri hehe
ni uganda iherereye mu disiti ya mubende ni amahoro muri mubende
ni amahoro ni amahoro na ebola itumereye nabi
muri muri guma mu rugo
turi muri guma mu rugo ikibazo cyawe ikibazo cyawe
ibyo icyo kibazo ikibazo cyanjye iyo urebye mu ma ofisezi ruswa ishingiye ku gitsina niyo ikwiye niyo ikwiye kubangamira igitsina gore urebye no mu yindi mirimo isanzwe y'indi naho niko bigenda ngewe icyo ni cyo kibazo cyanjye cyo nari mfite urakoze cyane
mwareba nk'ukuntu babikemura abantu bakarenganurwa urakoze cyane jean claude muri disitirigiti ya mubende mu gihugu cya uganda regine akari ku mutima pisi yaravuze bimwe mu byo mumaze gukora ibyo mwifuza kugeraho muri iyo miryango yanyu uko ari itatu cyangwa se n'indi itandukanye iharanira uburenganzira bw'umugore iyo muganira n'abayobozi b'ibitangazamakuru kuri kuri izi za inisiyative zanyu ibi mwifuza kugeraho bo babyakira gute cyane cyane ndavuga nk'abagabo
murakoze cyane nk'uko twabivuze n'ubundi abagabo nibo benshi muri mu myanya ifata ibyemezo mu bitangazamakuru usanga rero bamwe basa n'aho bavuga ko bitanahari bakavuga ati ntabwo nari mbizi ese biri kuri uru rwego se ibi bintu birahari koko ukumva nyine baratangara muri uko gutangara kwabo ni ukuvuga ngo iyo twabahuje
uretse mu gutangara babivuga babikuye ku mutima cyangwa se ni ukubyirengagiza babikuye ku mutima ni ukuvuga ngo ikijyanye n'iri hohoterwa rishingiye ku gitsina hari abantu bamwe batanazi uko rikorwa ku buryo ashobora no kwima uburenganzira umugore amwigisha mikiseri agashaka kumukoraho umugore yabyanga ati ni igishega bakumva ni ibintu bisanzwe akumva ni umuco nyine wa kinyarwanda ko umukobwa atagomba kwangira umugabo kumukoresha icyo ashaka ibyo rero bigatuma abagabo bamwe bakiri inyuma mu myumvire mu kumenya uko iri hohoterwa rikorwa ku buryo ntabwo batangara ari ukwigiza nkana ahubwo batangara kuko batari bazi ko ibyo bintu bihari cyangwa se ko ari n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku buryo bisaba ko umuntu iyo tubahugura tugenda tubaha ingero tugenda tubabwira uko bikorwa noneho ugasanga baratangara kandi koko bakumva uburemere bwabyo noneho ikindi uru rugendo ni urugendo twebwe tutashobora nk'abagore twenyine kandi abagabo bibareba ari nabo babikora ni ukuvuga ngo niba rero dushaka ko urwo rugendo rutsinda rukaba ruzima ni uko abagabo batujoyininga badufasha muri uru rugamba rero niho nk'umuyobozi wa rba ata asimwe adufasha nko muri iriya seringi komiti irimo kujyaho tukareba noneho amabwiriza n'amategeko abantu ibitangazamakuru bizajya bigenderaho tukareba uwahohotewe azajya ripotinga hehe muri iyo siyaringi komiti ni icyo tuzemeza ngira ngo muri iki cyumweru gitaha nibwo tuzicara noneho tugakora ayo mategeko n'amabwiriza neza tukayafinariza atandukanye na ya nyandiko yitwa antisekisho harasimenti polisi iyo ngiyo yo buri gitangazamakuru kigomba kuba kiyifite ariko siyaringi komiti ikaba ihari kugira ngo ijye ibasha kureba ko koko bya bindi byubahirizwa mu bitangazamakuru rero nka asimwe ata ni umuyobozi kandi ni umugabo aradufasha cyane adufasha no kuzana abandi bagabo abandi bagabo bayoboye ibitangazamakuru bigatuma nabo iyo bamubona abyumva afasha abagore kugira ngo ubwo burenganzira butangwe mu bitangazamakuru ibyinshi biri purayiveti ntabwo ibyinshi biri ari ibitangazamakuru bya leta ni pirive usanga bituma abagabo nabo bamwumvira vuba bakaza bakaza kutujoyininga kugira ngo tujyanirane umujyi umwe kuko twenyine ntibyashoboka birasaba uruhare rw'umugabo
imakire hari abagabo ntabwo mvuga ko ndimo bashobora kuvuga ko ibi mukora mugamije kubibasira imakire
harimo abagabo bamwe bashobora kubivuga cyangwa babivuga ko dukeneye kubibasira cyane nk'uko twagumye tubigarukaho harimo bamwe bumvaga ari ukwisanzura bakumva ni ugutera burage ni ugutebya nyamara uwo babikorera we abangamirwa rero urumva abo babigize umuco ushobora kuba amaze nk'imyaka mirongo itatu makumyabiri cumi n'itanu byari ibintu yari asanzwe akora akumva ko byari uburenganzira bwe cyangwa byari ukwishimira muri sosiyete no kwisanzuranaho kuza kumwereka ko ari ikibazo harimo ababyumva ariko nubwo yaba abyumva ko ari ukumwibasira byanze bikunze iyo yicaye akabiha umwanya n'abandi bagabo bagenzi babo bakaza bakabyumva tukaganira tugahanana ibitekerezo akakubaza se nkukoze ku kibero wumva kikubangamiye bakabisobanurira akaguwamo iki burya ndi kwandika ndi kwandika nk'ikintu cyangwa mfashe nka kamera akibaze nawe uri gukora icyo kintu umuntu akaza akagukora ku kibero cyangwa ku bere urumva uhita utakaza kontwari rero wa bantu tukaguha umwanya tukaganira nabo bagenda babyumva ariko nibyo hari icyiciro kinini bashobora kuba batahita babyumva byihuta kandi binumvikane hariho abantu bashobora kuba baheza nguni niko twabyita akumva ko bagomba kurevisha ariko nyamara iyo yabihaye umwanya yakumva ko ibyo ukora cyane cyane ko ari umuntu ubikorerwa wowe wankozeho ntabwo ari wowe ugomba gutanga umwanzuro ngo ubirambangamiye cyangwa ntibimbangamiye no ngewe ahubwo wabikorewe ni ngewe nkubwira ntibirambangamiye bya bintu ukora burya birambangamiye iyo twicaye ndi gutanga igitekerezo ukankoraho ku rutugu numva nyine konsantarasi itakaye numva imbangamiye burundu rero hamezire tubabwira uburyo umuntu wahohotewe yiyumva niyo mpamvu mu byo dukora dushakamo n'uburyo abantu batanga tesimoni bagatanga ubuhamya uburyo iki cyatumye atagera ku ntego ye yo mu kazi iki cyatumye areka akazi runaka kugira ngo abantu bumve uburemere bwawo kuko iyo tubivuze nta batangabuhamya ngo abivuge ibyamubayeho koko harimo abumva ko arimo gukabya ariko ni realite ni ibintu bibaho iyo umuntu agukoreye nyine ihotera rishingiye ku gitsina birakubangamira cyane rero ofiramizire nidushyiramo imbaraga abagore n'abagabo tugafatanya tukaguma tubyumva na ba bandi babyumvaga ko bagomba kuregisha bitewe n'imyaka babikoze bazagenda bumva gahoro cyane cyane ko tubijyanisha n'itegeko tubyerekana uburyo bibangamiye umuntu ku giti cye mu mibereho myiza y'umuntu ariko tukabyanisha n'itegeko niyo mpamvu tubisobanura mu mpande zose ariko bikabaho uwananiwe kubyumva mu buryo bworoheje mu buryo ashobora kubyumva bitagombye itegeko twakwifashisha itegeko niyo mpamvu dushaka n'abo ba pafokale bakareba uburyo babigenza bagafasha umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma hari imyigire biba ngombwa ko umuntu bamuganiriza ku giti cye niba twarabivuze muri rusange twicaye turi abantu mirongo itatu mirongo ine bikanga hari igihe dushobora gukora aporoshi yo kwegera umuntu umwe ku giti cye kugira ngo abashe nawe kuza akabyumva rero twumva dufite aporoshi nyinshi zo kubikoresha ariko abo bagabo barahari nyine babyumva gutyo kuri ubu nkurikije ibyo uvuze ni nk'aho murimo kugerageza kubitangira ku biganiro kumvikanisha abantu kuvugana nabo kubigisha ni ryari rero mwitabaza itegeko ni uwuhe murongo uba warenzwe kugira ngo mwitabaze amategeko mujye mu mazi
ya nk'uko twabivuze buri gitangazamakuru gifite itegeko dufite uburyo bashyizweho polisi zabo zitandukanye muri media houses urumva ikigenderewe kuko ni ikintu kitarya nubwo mu itegeko itegeko ntabwo ari rishyashya itegeko ryari risanzwe ariko abantu ntibari barizi rero twatangiye ko tubanza gusobanura umuntu anabyumve ibyo ari byo ariko tukazana n'iryo tegeko tumwibutsa ko marigarete nubwo byakorwaga ariko itegeko rihari rero nibwo bwa bundi ikintu iyo gihereye aho kuko harimo komiti ishinzwe iyo anti harasimenti yaje uwo mwanya atabyumvise bitewe n'uburyo baganiriye bitewe na aposhe bakoresheje bonyine bashobora gufata umwanzuro niyo byaba uwo mwanya niyo byaba uwo mwanya kuko itegeko ntabwo bikenera ngo icyaha kibanze cy'ibisubiracyaha n'uwo mwanya bishobora gukorwa bagahita bakora kesi bitewe n'uburyo byakozwe bagakora kesi ikajya mu rukiko agakurikiranwa biyemewe n'amategeko pisi nuvuga hari icyo ushaka kuvuga
muri ya nashino media dialogue twakoze umwaka ushize tuba twatumiye abantu batandukanye harimo na polisi na ribu n'izindi nzego z'ubutabera muri rekomendesheni abantu bagize za komitimenti ni ukuvuga ngo hari ubufatanye twamaze kubaka nk'uko imakira amaze kubivuga amategeko yarahari ahana ibyaha by'ihohoterwa ariko ubwo bufatanye nibwo noneho ubu budufasha kuba iyo byarenze biri ku rwego noneho rubone unababwiye ko sekishuwa harasimenti akenshi idakunze kubonerwa ibimenyetso ariko ishobora kwangiza uyikorerwa iyo byageze kuri rwa rwego noneho icyaha gifatika kiboneka gishobora kujya mu butabera batwakira vuba urugero nk'ubu mu bantu bagiye batugana harimo uwakorewe ihohoterwa rishingiye ku ishimishamubiri ariko rigera igihe noneho biganisha kuri sexual assault gushaka kumufata ku ngufu ibyo nabyo biranga noneho haza kumuniga kumuniga gukubita no gukomeretsa bumviye kese ako kanya bahita bayakira itegeko naryo rihita rihana iyo ari bya bindi rero bikorwa ushobora no kutabonera ibimenyetso ariko bibangamiye ibikorwa biguma muri za disiplinari komite ariko nazo zifite amategeko azigenga zifite amategeko zashyizeho kuko hari n'ibihano hari ukuba umuntu yakwirukanwa cyangwa se agahindurirwa aho akorerwa aho akorera hari ukuba bamukura ku mwanya w'ubuyobozi yari afite cyangwa se bakanamuhagarika burundu ibyo bihano nabyo birahari ariko noneho iyo hari ibyaremye cya cyaha gihanwa n'itegeko ku kanya izo nzego turakorana ribu barabizi barabizi ko dufite genda desike barabizi umurongo turimo barikomitinze gukorana natwe ndetse na polisi urakoze cyane madama pisi tumwesigire kuri telefone reka dufate umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro majyambere wiriwe
mwiriwe neza uri hehe ikibazo cyawe
hano mwanya mpagaze bujumbura ahantu bita mu buterere ikibazo cyawe
ubwo ikibazo ni intererano yego
akantu gatoyi biracika nyine ugasanga muri izo bintu baba barimo hari igihe barenganijwe ariko nabo hari igihe muri bo babigiramo ububasha ugasanga hari ibyo bagizemo uruhara urugero
urugero bashobora kuba nk'umukoresha n'umukozi ugasanga umukozi nawe aragerageza kugerageza umukoresha nicyo kintu ashaka guterera ahanini urakoze cyane pisi kuri icyo kibazo cya cya majyambere uri bujumbura mu burundi nubwo akibaje nibaza ko ihohoterwa ritareba si ngombwa ko rikorwa n'umuyobozi ahubwo rigomba rishobora no gukorwa n'umukozi ubwawe atari umuyobozi
yego nibyo ibyo avuze hari umuyobozi kuba ariko hari n'abakozi ariko iyo akenshi iyo byakozwe n'umuyobozi usanga wa munyamakuru cyangwa se wa muntu wabikorewe atinya kubivuga ariko bibaho ibyo avuze bibaho ndetse hari aho avuze ati usanga hari abarengana nibyo birashoboka ko hari n'abarengana niyo mpamvu za polisi zizaho n'uburyo bwo kubaganiriza kuganiriza uwatanze ikirego kuganiriza uwo yareze kuganiriza ndetse n'abandi bantu bashobora kuba babibonye hanyuma hagafatwa imyanzuro iturutse kuri bya biganiro pisi hilari tumwesigire mu gusoza nagira ngo nanjye mbisabire ko mwajya murushaho gukangurira abagore kwitabira ibiganiro nk'ibi biba bibareba bivuga ku ngingo zibareba kuko kenshi na kenshi iyo dukoze ibiganiro nk'ibi kugira ngo tuzabone abari n'abategarugori n'abagore babyitabira cyangwa se batanga ibitekerezo ni kenshi batabyitabira kandi bikwiye kuba bibareba bakwiye kuba batanga ibitekerezo byabo kuri izo ngingo ahanini zibareba mwadufasha rero ubwo bukangurambaga nabwo mukabukora nagira ngo kandi mbashimire cyane ku mwanya mwahaye ijwi rya amerika
murakoze cyane kandi ubwo bukangurambaga turabukora ariko tuzanakomerezaho urakoze imakire nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya amerika urakoze cyane regina kari ku mutima we twari twamubuze kuri telefoni inshuti mwari muduteze amatwi rero nisegure ku bakunzi bacu benshi mwari mwatwandikiye benshi telefoni zagiye zidutenguha ntitwashobora kubahamagara shimire injeniyeri lopusi wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeyeho ariko mbararika amakuru yacu mu kanya isaa kumi n'ebyiri ntimujye kure y'amaradiyo yanyu ni mu kanya